iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya cumi n'imwe ukwezi kwa cumi umwaka ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu abashakashatsi kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda barasaba kaminuza zo mu bubirigi kutakira umwanditsi w'umunyakanadakazi judy river kuko batemeranywa nawe na biriya avuga byo guhanura indege ntawe bihuriye na jenoside ntabwo bashaka impaka n'induru bashaka impaka icyo gihe nyine cya mbere baza baza muri izo konferanse kameme ni ibintu byatangajwe ku mugaragaro aba ni bamwe mu badashyigikiye rero ko kaminuza zo mu bubirigi zakira judy river abamutumiye bo bavuga ko ari uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo bye ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari amakuru yo mu biyaga bigari arabanzirizwa n'ayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza baramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo perezida wa afurika y'epfo sirire ramapoza kuri wa kane jo yasabye abanyagihugu biwe kwihanganira impunzi hamwe n'abimukira ni nyuma y'ubwicanyi buhitiye bwakozwe n'abanki abanyamahanga ejo ku wa kane nyine muri icyo gihugu impunzi zirenga amajana atatu zari zigandagaje ku nyubakwa y'ibiro by'ishyirahamwe impuzamakungoni ryita ku mpunzi hayisere i cape town basaba gukurwa muri afurika y'epfo batinyira umutekano wabo bahisemwo kudahuma bahisemo kuhaguma gushika sere ibatunganirije kuri ayo makenga bafise afurika y'epfo ihaye indara impunzi n'abasaba ubuhungiro bababa ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu n'umunani benshi bava muri somaliya repubulika iharanira demokarasi ya kongo etiyopiya nk'uko hsr ibivuga inama y'igihugu irongoye sudani yaragenye umukenyezi wa mbere kuba umukuru wa sentare nkuru abaye umukenyezi wa mbere agenywe muri ayo mabanga ndetse no mu karere kose k'abarabu k'isi iryo genwa ryiwe ribonwa nk'iyindi ntambwe ku bagore bariko bahabwa igihagararo muri iyo leta mfatakibanza umukenyezi nemate abdullah ubwa mbere yari yagenywe muri ayo mabanga inyuma gato y'aho abasirikare bafatiye ubutegetsi mu nyuma asubirizwa n'uwundi yongera kugenwa imyiyerekano yakuye al bashire ku butegetsi irangiye abakenyezi bane baragenywe mu myanya itandukanye muri leta nshasha harimo n'umukenyezi wa mbere arongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu asma eh, mohamed abdallah perezida bashire ariko arakurikiranwa n'ubutungane ku byaha byo kurya ruswa ariko abanyesudani benshi babona ko atagihano ashobora guhabwa we n'abari bafatikanijwe nawe kiretse igisata cy'ubutungane bwisubiye gutunganywa gushya perezida wa turukiya recep tayyip erdogan ariko aragabisha ko ashobora kugururira imiryango amamiliyoni y'abimukira bakinjira ku mugabane wa buraya mu gihe abamunegura ku bitero bya gisirikare ariko arakora ku bakirde muri siriya barushiriza kwiyongera erdogan abishikirije mu gihe ishyirahamwe rya buraya hamwe n'abategetsi ku gatwe kabo mu buraya babandanya banegura iyo ngendo kandi bagasaba ko ibyo bitero ku barwanyi b'abakiride bihagarara inama ya unijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye ejo ku munsi wa kane ngo yihweze ibikorwa bya gisirikare biriko birakorwa na turukiya muri ako karere abadiplomate bagize ako kanama bavuga ko ibyo bitero bishobora kunyura ubugizi bwa ubuzima bw'abantu atako bwari bwifashe muri ako karere kandi bamwe mu bagize ako kanama bagasaba turukiya kwihuta guhagarika ibyo bitero muri siriya abasangwabutaka bari mu myiyerekano imaze indwi mu gihugu cya ekwateri ryo ku munsi wa kane barafashe mpiri abapolisi batari bake babatembereza n'imbere y'amasinzi y'abantu bari muri iyo myiyerekano bashavuye cyane bikomeye ku murwa mukuru kwito ni mu gihe ah, umwe mu ndongozi z'abo basangwa butaka hamwe n'abandi bagenzi babo bane biciwe biciwe bariko baratana mu mitwe n'abajejwe umutekano iyo myiyerekano yatanguye inyuma y'aho perezida Lenine Morenyo atangarije ingingo yo guhagarika imfashanyo leta yahora ishira mu gisata c'ibitoro ivyatumye ibitoro vyi- ibiciro vy'igitoro vyiyongera muri ico gihugu Igihugu ca leta z'ubumwe za Amerika carahagaritse abanyororo babiri bahoze barwanira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu bagirizwa kuba ari bo baciye imitwe abanya- me- abamenyeshamakuru b'Abanyamerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane nk'uko vyemejwe n'abategetsi ba Amerika hamwe n'abakirde Perezida Donald Trump yashikirije ejo kuwa kane ko abanyororo bari basanzwe bafunzwe n'inteko z'abakirde ziri muri Siriya baciye bimurirwa mu ibohero ry'igisirikare ca Amerika iryo yimurwa ryabo ryabaye mu gihe hari ubwoba ko abarwanyi b'abakirde bashigikiwe na Amerika basa n'abatazo- n'abatazoguma bafunze izo mbohe mu gihe Turukiya yatanguye ibitero ku bya gisirikare ku barwanyi b'abakirde n'abategetsi bo ku rubibe rwa leta z'ubumwe za amerika barugaye ibiraro bibiri bihuza amerika na mexique mu gaturuturu kejo kuwa kane mu kiringo c'amasaha abiri inyuma y'aho abimukira baharurwa mu majana benshi bava muri amerika yo hagati bari mu myiyerekano ku yinjiriro ry'izo mbibe iyo myiyerekano yabereye mu gisagara ca matamorose ku ruhande rwa mexique no ku yinjiriro ryo mu gisagara ca Bronxville ni muri leta ya Texas abanyamakuru muri ico bo muri Mexique bari bahari bashikirije ko benshi muri abo bimukira bava muri Honduras
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu burundi umushikiranganji w'umutekano alain guillaume bunyoni ejo yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku byo ubushikiranganji aramutswa bwaranguye mu mezi atatu arangiye umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirika neza arabiduha birambuye yerekana ivy'ubushikanganje aramutwa bwaranguye hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukw'icenda uyu mwaka Alain Guillaume Bunyoni yishimiye ko muri ico kiringo inzego z'umutekano zawurinze neza nubwo ibitigiri vy'abahagaritswe ari vyinshi umushikanganje w'umutekano yemeza ko bidasigura ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye yizeza ariko ko mu duce twose tw'igihugu ibikorwa vyo gusaka bigiye gukomeza mu mugambi wo gukinga ububisha kwama umuntu ariko arasuzuma yuko abantu babayeho mu mategeko n'ivyo batunze biri mu mategeko n'akazi ka misi yose ako kazi rero kazobandanya haba mu bisagara bikuru bikuru canke mu gihugu hagati hariho abibaza yuko fuye perquisition iba muri ntahangwa iba muri musaga kera mbere ntibari bazi ko n'ikiriri ishobora kubayo canke mw'irohero canke ahandi canke mu gasekebuye n'ahandi hose zirahaba abandi bagaca bibaza ati ivyo rero ni vya hariya uwari afise ikigwanisho agitunze bidaciye mu mategeko agaca agasoboka akarara akagendana ijoro ukaja mwumva yibereye imuramvya naho nyene akaja abona yafuye perquisition musanze murabaze kumva aho tuzifata ruguru rero abantu babimenye iyo fuma yishikana agacibwa inkoni ngufi aho ko agifatana ikigwanisho yarakigagaje akakigumana ivyo rero bizobandanya kugira ngo dukingire si ukuvuga ko hazoca haba ibintu vy'urutavana ko n'ikibiriraho vya hariserema n'ibiki n'ibindi oya ni ibikorwa bizokoreka nk'uko amategeko y'umwuga w'inyamiramabi abitegekanya kandi vyisunze amategeko agenga igihugu cacu c'uburundi mu gihe haheze iminsi ku mbuga nkoranyambaga herekanwa bamwe mu bapolisi bakubita abanyagihugu nk'ivyabaye ingozi mu buraruko mu ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi mu mpera z'ukwezi guheza abapolisi babonetse bariko bakubita umukenyezi wo muri iryo shengero bariko bagerageza gusohora abakirisu inyuma y'amatati yibonekeje ku mpande zibiri zitumvikana ubajejwe asigura ko abakora amakosa bahanwa turafise intumbero n'indinganizo mu bijanye n'indero mu gisata c'abapolisi dukurikiza ku ngero zitandukanye naho nyene inyamiramabi yose yoba yararenze amategeko igihambaye no kubamenyesha yuko ibice ijana ku ijana vy'inyamiramabi ya bimwe canke baba cumi canke barenga bakoze amakosa ayo ari yo yose amakosa y'akazi ari mu gitabo mpanavyaha barahanywe ariko twovuga ari ko ari kumwe k'umuryambwa abumwe agatukisha umuryango turishimiye ingene vyifashe mu gisata c'igipolisi bijanye n'indero disipline ingene yifashe tugereranije n'ibice vyaheruka uwa wese yararenze amategeko yarabihaniwe abari mu gisata cyo guhanurwa barahanuwe abari mu gisata cyo guhanurwa barahanywe n'abagiye bakarenza urugero bakabwiriza guhashwa barahashijwe hari abo twashengeje hari n'abo twirukanye bwana bunyoni mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yanagarutse kandi ku yindi sanamu ya video yakwiragijwe mu ndwi iheze icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka agaton rwasa akaba n'umukuru w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi yari yaroye kugendera abanywanyi biwe muri komine muhuta mu ntara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi abapolisi bamucungera ubuzima berekanywe bariko bahazana n'utwara igipolisi muri ako gace bamusaba kutabinjirira mu kazi umushikiranganji batwarasanga atakidasanzwe cabaye burya tujya tuzunguruka ku marezo sosiyo mu matelefone yanyu natwe turatubona mugabo tugira ko komantere nk'uko mu- mugira komantere mwebwe isanamu twarayibonye imwe zibiri zitatu na raporo n'ibindi nayo ubundi turazi yuko hariho umutegetsi yari agiye gukora ibikorwa by'umugambwe wiwe akaba afise abapolisi bamuherekeje aho hantu aba agiye gukorera haba hari n'abandi bapolisi bahakorera ko rero bashobora kuba bariko barapanga ingene baza gucungera umutekano ugasanga barashoboye guharira kugira ngo bashike ku ntumbero y'ingene akazi bakagaburana neza ni ibisanzwe kandi birashika iyo barengeje urugero turaheza tukabahanura hanyuma bagasubira ku mirimo iyo cagaragaye yuko ari ikosa ry'akazi baraheza bakarihanirwa ivyo rero muraze murabiturekera hanyuma tuzobibakorera neza namwe muronke umutekano mukore akazi kanyu mumeze neza ntihazo hava yagiye buca atangura gukubita kuri komantere ari buca yongeramo n'ijwi rwiwe ahubwo nawe akongeramo ikindi cyandiko rwiwe kurya namwe muri ko murapanga amakuru mushobora kuvuga muti haratanguye iki ati kahotangura iki cyangwa wohereza iki niko n'abandi bishobora kubashikira iyo havuyemo uwo urujwi rwarondomotse rukarondomoka nta kundi baraheza bakarusubiza hasi bagakorana neza bakumvikana iruhande y'abantu bahagaritswe muri aya mezi atatu aheze igipolisi kandi cemeza ko cafashe inko mirongo ibiri n'indwi congera gisesa amaritiro arenga ibihumbi mirongo itanu n'icenda y'inzoga zitemewe n'amategeko eroje wurika neza nairobi jwi rya amerika abashakashatsi impuguke abanditsi n'amashyirahamwe avugira abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda bandikiye ibaruwa kaminuza zo mu bibirigi ziteguye kwakira umwanditsi w'umunyakanadakazi judy river bazisaba kutamwakira umunyamakuru wacu venuste nshimiyimana yavuganye na bamwe muri bo profesa josias semujanga ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'amerika murakoze uri umwe mu bashyize umukono kuri ririya baruwa yamagana ukuza k'umwanditsi n'umunyamakuru judi riva muri za kaminuza zo mu bubirigi Ah, kiriya gitekerezo mukibona gute mwagifashe mushingiye ku zihe ngingo kiriya gitekerezo twagifashe kubera ziriya nyandiko zipfobya jenoside yakorewe abatutsi ni nyinshi kuva kera urabizi ariko hano muri canada ho usigaye yandika cyane n'uriya judi riva ikibi cye icyatumye tubifata nta kindi ni uko handitswe ibitabo byinshi bibisobanura na biriya avuga byo guhanura indege ntawe bihuriye na jenoside kandi ikindi cya kabiri biriya nabyo ubwabyo u- urubanza rwarabaye n'abafaransa babitangiye barabihagarika ubwabo icyo dushaka ni uko ukuri kugaragara ntabwo tubuza abantu kuvuga ibyo batekereza ariko gupfobya jenoside ni ukwica abapfuye kabiri icyo mubuza ni ni ukubigeza ku bandi cyangwa se ni ugu- ni ukugeza ku bandi ibitekerezo bi- muvuga yuko bipfobya jenoside tekereza yuko ushobora gukoresha ububasha bwawe nk'umushakashatsi noneho ukagoreka amateka kuko iyo urebye ibyanditse agusha ku ngingo avuga yuko jenoside yatewe na fpr agusha ku ngingo akazanamo n'ibindi mu gifaransa bita marigame afite gutandukiye ngo ngo ubirebye hapfuye abantu benshi ngo ubirebye ngo hari dictature ibyo ari byo byose ibyo byisi byose ntawe bibera jenoside jenoside yarateguwe inzego ziyitegura zirahari ko agira ibyo avuga kuri leta y'u rwanda ibyo ashobora kubivuga uko ashaka ariko ntabwo bihuriye na ntaho bihuriye na jenoside reka noneho tujye ku ruhande rw'abateguye uruzinduko rwa judi riva bazamwakira ndi kumwe na gustave mbonyumutwa wo mu ishyirahamwe jambo gustave mbonyumutwa urwo ruzinduko rwa rwa judi riva ko rutangiye kuzamura impaka rutaraba ntabwo ibyo nakwita impaka ahubwo pf, ni n'induru cyangwa se urusaku rwa bamwe batari basobanukirwa cyangwa se bafite ibyo bagamije bashaka gusa gushyiraho icyokere ku bantu bifuza kumva ubujurire reva aho bateganyije kuzajya gutanga ibiganiro muri za univerisite cyangwa se no muri konferanse ijambo eziberi iri gutegura ejo ku gatanu ariko se gusitave mbonye umutwa abantu bangana kuriya banditse kenshi na byinshi ku rwanda harimo ndetse n'imiryango ihamye ivugira abacitse ku icumu ndetse inarwanya n'andi majenoside yaba yarabayeho mu isi abo bantu baratera induru ibyo byo bavuga ntabwo byumvikana baratari induru kuko nyine icyo ntabwo bashaka impaka ni induru bashaka impaka icyo gihe nyine cya mbere baza baza muri izo konferanse kameme ni ibintu byatangajwe ku mugaragaro bamwe bari mu birigiya abandi mu rufaransa mu bufaransa nta kibazo baza bakagiza impaka icya kabiri ni uko n'ibyo baba bavuga urebye nta hantu barimo berekana ko jurire iba yibeshye ariko navuganye n'umwe mu bashyize umukono kuri iriya baruwa ndavuga josias semujanganu ni umuntu wanditse cyane ku kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ni umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane ntabwo avuga yuko judiriva atagombye guhabwa ijambo kugira ngo avuge icyo amujora ni uko nyine apfobya ni uko yakoze ijambo yise amalgamu yuko avangavanga ibintu ku buryo n'iyo jenoside yagera aho abantu bakayibagirwa ko yanabaye ibyo ngibyo ntabwo mubyemeranywaho barashaka gukoresha nyine jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo bahishire ibindi byose byabaye abo ahubwo nibo bagomba kwibaza bakisuzuma icyo bagamije ubwicanyi se ko bwabaye ntibabuhakana basobanure neza ukuntu umuntu yaba ari gupfobya ubwicanyi bwakorewe abatutsi ngo ni uko yavuze ubwakorewe abahutu ntaho uburiye no gushaka guhungabanya cyangwa se gushyira ku ruhande ubwicanyi bwakorewe abatutsi gusitave mbonye umutwa ndagushimye cyane kuba waje ku ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango never again rwanda uharanira amahoro n'imiyoborere idaheza wakiriye igihembo cyitiriwe raja kaufman gihabwa imiryango ifasha abaturage gukorera iterambere rirambye igihembo cyatangiwe kuri kaminuza ya george town hano i washington mugenzi wacu edi rwema yakurikiranye uyu muhango ni igihembo cyitiriwe roger kaufman gitangwa n'umuryango uharanira impinduka mu buzima bw'abaturage uzwi nka international society for performance improvement umuryango never again rwanda washimiwe kubw'uruhare rwawo mu gutanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye mu rwanda mu kiganiro n'ijwi ry'amerika eric mahoro ushinzwe ibikorwa mu muryango never again yavuze ko ari ishema rikomeye ku muryango wabo kandi ko bibongerera imbaraga mu kazi basanzwe bakora ko kubaka amahoro no komora ibikomere mu banyarwanda kuri twebwe biradushimishije cyane ariko nanone uh, biratwereka ko hari ababona ibikorwa dukora ariko bikadutera n'imbaraga zo gukora byinshi kurushaho kuko burya iyo ubonye hari abantu bagushima ubundi biguha challenge biraduha challenge yo kuvuga ngo ni gute twakomeza gukora ibikorwa byacu ndetse ni gute twakagura ibikorwa byacu kurushaho uwo rero ni nk'umwitangirizwa iki gihembo kidusigiye ariko ku rundi ruhande biratwereka agaciro k'ibyo turimo gukora roger kaufman witiriwe iki gihembo yashimiye umuryango never again rwanda kuba warabaye indashyikirwa mu gufasha kongera kubaka umuryango nyarwanda nyuma ya jenoside
sort of hari byinshi dukwiye kwigira kuri uyu muryango umaze igihe kitari kinini uvutse ni umuryango washinzwe n'abakiri bato bari bafite umutima wo gukunda igihugu cyabo kandi banitaye ku baturage imiryango yabo n'abaturanyi babo bawubakanye ubushishozi ubuhanga n'ubushake icyo tubifuriza ni uko barushaho kuwubaka maze ugakomera ku buryo uba icyitegererezo ku isi we hope will continue and serve as a model for the world.
muri ibyo birori byabereye muri kaminuza georgetown mu mujyi wa washington umuryango never again rwanda werekanye bimwe mu bikorwa byawo birimo uburyo bagerageza gufasha abanyarwanda kuba abaturage bagira uruhare mu miyoborere n'iterambere by'igihugu hagamijwe impinduka nziza no gushyira hamwe imbaraga zubaka amahoro n'iterambere birambye bwana eric mahoro umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri never again rwanda yasobanuriye ijwi rya amerika uko babikora ibikorwa byacu ni ibikorwa byo kubaka amahoro cyane cyane twibanda ku guhuza abantu kubaka imibanire myiza eh, tuhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ariko nanone tunabakira abantu ubushobozi cyangwa dufatanya nabo gusesengura imiyoborere no kugira uruhare mu bibakorerwa kuko nanone nacyo ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka amahoro Uh, kandi dukora n'ubushakashatsi kugira ngo tubashe kugira inama yaba ari leta yaba ari n'abandi bafatanyabikorwa ku byakorwa kugira ngo ibibazo sosiyete yacu igihugu cyacu kigenda gihura nabyo uh, tubashe kubikemura never again rwanda ni umuryango nyarwanda washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri uyu muryango uvuga ko ibikorwa byabo bimaze kugera ku banyarwanda n'abanyamahanga barenga ibihumbi ijana gahunda zabo zishingiye ku cyerekezo cyo kubaka igihugu aho abaturage baba umusingi nyawo w'impinduka nziza kandi bakorera hamwe bagamije amahoro n'iterambere birambye edi rwema ijwi ry'amerika washington
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muri tanzania bamwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya nduta bafite impungenge zo gucyurwa ku ngufu barabihera ko leta ya tanzania yanze gusubiza bamwe muri bo impapuro ziranga impunzi bita ifomu inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika n'abanywanyi bayo mu burundi no mu nkambi z'impunzi muri tanzania turayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda abenshi muri abo barundi bahungiye mu nkambi ya nduta disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma igihugu cya tanzania bavuga ko bamaze ukwezi atamfungurwa baronka kubera kubura ibikaratasi byangombwa by'impunzi ibyo bikaratasi bamenyesha ko batabisubijwe inyuma ya rusasuma rw'impunzi ruherutse kuba mu nkambi yose y'impunzi zahungiye muri icyo gihugu cya tanzania izo mpunzi z'abarundi biyumvira ko woba ari umukenyuro abayobozi b'ikambi ya nduta baba batoye wo guhatira abarundi batavyumvamwo gutaha uyu mugabo yari muri iyo kambi ya nduta atashimiye ko umwidondoro wiwe umenyekana arigana uko bimeze ahasobanura n'imigwi itandukanye y'abasubijwe inkaratasi igituma mvuga uko ni ukubera ubu hari abantu benshi tumaze iminsi dutonda ku biro by'umukuru w'ikambi ya nduta dusaba ubufasha ni ukuvuga hari abana bafite ingorane turi uburyo bwinshi hari abantu ifomu zabo ibyete byabo byahagaritswe bivanye n'imvo zitandukanye ni ukuvuga ubu ugiye gutora ibyo ufungura utwara icete kiriko amafoto y'umuryango wawe rero byarashika umuntu ugasanga aragwaye arafatiriwe arungitse uwundi muntu hanyuma ico cete kikaca gifatwa gifashwe naho wagenda wewe mwene co ntibagigusubiza hakaba n'abandi bavyariye inyuma y'ikambi ni ukuvuga rero ubu dufise ibibazo vyinshi rwose kweri hakaba n'undi mugwi w'abandi bantu bafise ivyete vyose bikwiye mugabo muri uku kwezi ku malisite yasohotse y'injya abo bantu ntitwashoboye kuyisangako turamaze indwi tuduga tumanuka tujya ku biribi tugenda ku bindi ni ukuri twarushe inzara abana ntibagira icyo barya ugiye gusega ugiye gusaba umuntu ibyo afungura umwana agutuka ngo none wowe ngo byagenze gute kugira ngo ubure ibyo urya hari ubiguha hari utabiguha uno mukenyezi nawe amaze indwi zitatu ataronka ibifungurwa arigana uko amaze igihe ajuragizwa ndetse akavuga ko yamaze guhabuzwa kuwa mbere kandi ukava kazi kuwa mbere ukava kazi tugasiza umudugudu kuwa kabiri tugenda tujya ku ikijuba batwandika tugeze tuzungu bajya ku gatanu kuwa kane kuwa kane tuza ngaho kuwa kane tuza ngaho turi mu gihugu cyane mutane mu biganza tugenda gusoba nyuma batumva batwandika ino ruguru bakeka kuzungu tumanuka ino tumanutse ino tudasa kugira ngo tugende ku batanu batanu buri wese twari kwashakaho ndavuye turi muri ndege ni muri eketa n'ugutima n'akanya aba barundi baba mu nkambi ya nduta barafise icyo basaba leta ya tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi hcr ni ukuri tanzania yisubire ko ni ukuri kuko yafashe iyindi nzira twari tubona ko ari undi mukenyuro ni ukuvuga abo bantu ibyo byete byahagaritswe byose biri mu biro by'umukuru w'ikambi yatubwiye yuko ibyo byete atabiduha ahubwo ngo abemeye kuca bataha binjire ngo abandike rumva benshi twahisemo kutatwinjira kwandikwa kugira ngo dutahe kuko ni ugupfa ni ugupfa none kutoguma ngaha mu ikambi utari kuraronka ibyo ufungura utari kuraronka ibyo ufungurira abana none woba mu ikambi wa muri kurasega ibyo abana barya kandi nawe wari ufise iceti cy'uko wahora uronka ibyo kurya ufungura atangorane ni ukuri icyo twasaba umukuru w'ikambi ntiyari kudufatira ibyeti byacu ngo ngo ngo mpaka ngo twemere ngo gutaha ahubwo yari kubidusubiza natwe tukongera tukaba mu ikambi nk'abandi bantu bose bitari uko naho ni wa mugambi nyine wo kutwirukana bakoresheje ubundi bwenge bahinduye uwundi mukenyuro ni ukuri turatakambiye un hzr idufashe ntiturashobora kuronka abo umushikiranganji buraba intwaro yo hagati muri tanzania kugira bagire icyo bavuze ku bibazo by'izo mpunzi zo mu nkambi ya nduta ibi bintu bimeze gutyo mu gihe hari haherutse kuvugwa amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na tanzania yo gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri muri tanzania n'amasezerano yiyamirijwe n'amashyirahamwe atandukanye araba iby'agatekakazina muntu muri rusange n'agateka k'impunzi ku bw'umwihariko byari bitekanijwe ko kuva itariki ya mbere y'ukwa cumi ayo masezerano atangura kuja mu ngiro ariko kuva iyo tariki hatahukanywe abishakiye ivyo bikaba byari vyahimbaye impunzi z'abarundi bari muri tanzania babona ko hataragera gutahuka desire atungimana urakoze kandi udushoreje aya makuru nshuti mwese muduteze amatwi ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza na porogaramu za radiyo yanyu ijwi rya amerika umunsi mwiza murakarama radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi bakarorero batanga amakuru aho